iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa kane itariki 18 y'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2015 muri kumwe na Frederica Nkurikije ateramije ibiganiro vy'uwo munsi imisegetera gushika iyi saha mu ntara ya muyinga itangwa ku buntu uyu ni Eric Manirakiza umuyobozi w'intara y'ubuvuzi ya Muyinga inkuru co kimwe n'ayandi makuru twateguriye turabashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana muramutse neza Aloise umwanya n'uwawe udushikirize amakuru waduteguriye
mwaramutse Freddy mwaramutse namwe mwese muri ko mutega amatwi ijwi rya Amerika aya makuru avugwa hirya no hino tuyahere mu gihugu ca Burkina Faso aho inama ya ONU ijeje umutekano ku isi isaba ko perezida wa Burkina Faso n'umuminisitiri wa mbere bagizwe imbe- imbohe jo kwa gatatu n'abasirikare bacungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu barekugwa bidatevye ban kimun umunyamabanga mukuru wa oni amenyesha ko uko ari uguca kubiri n'ibwirizwa shingiro rya burkina faso mwamenya ko ejo kuwa gatatu akagwi k'abasirikare binjiye aho abagize leta mu nama y'abashikiranganji bafata perezida michel kafando minisitiri wa mbere wiwe hamwe na bamwe mu baminisitiri bagize leta abo bategetsi ntibemerewe gusohoka iyo ngoro iyo inyuma yaho abasirikare bararashe ba- bashwiragiza abantu bari baje kwiyamiriza ivyo ku kirimba c'umukuru w'igihugu sherif sai arongoye inama y'igihugu y'imfatakibanza ya burkina faso yarateye ivyatsi iyo nyifato y'abasirikare ba burkina faso amenyesha kandi ko abantu bashika bane ari bo bagizwe imbohe harimwo perezida wa burkina faso na minisitiri wa mbere wiwe amatora ya perezida n'ay'abadepite atekanijwe muri ico gihugu atekanijwe muri ico gihugu itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kw'icumi aho Blaise Compaore yakuwe ku butegetsi n'abanyagihugu mu kwezi kw'icumi umwaka ibihumbi bibiri na cumi na kane inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'indwi yari amaze ku butegetsi umunyabanga mukuru wa ONU w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon kandi aranegura ingene leta ya Hongria iriko irafata impunzi aho turi ku mugabane wa Buraya ivyo yabishikirije ejo kuwa gatatu inyuma y'aho igipolisi ca Hongria gisutse vya vyuka bikoroza amosozi n'amazi impu- ku mpunzi amajana n'amajana ziriko zirondera ubuhungiro ku mupaka igihugu ca Hongria gihana n'igihugu ca Serbia Ban Ki-moon amenyesha ko izo mpunzi ziriko zihunga intambara n'ubwicanyi mu bihugu vyazo ko bakwiye gufatwa nk'abantu bafise icubahiro Ban Ki-moon asaba abo bose bagwanira agateka ka zina muntu kuvugira izo mpunzi ati igihe cyose abantu bazotegwa amabombe mu bihugu vyabo abandi bagatotezwa nta nkeka ko bazoja kurondera ahan- ahandi hantu baba batekaniwe igipolisi ca hongiriya cyamaze amasahane gitana mu mitwe n'impunzi inyuma y'aho ico gipolisi cugariye inzira ikomeye cyane izo mpunzi zakoresha kugira zinjire ku mugabane wa buraya muri siriya sekreteri wa leta ya leta zunze ubumwe za amerika john kerry abona ko imfashanyo mu bya gisirikare uburusiya buri ko buraha siriya byerekana ko uburusiya buri mu ntambara ku ruhande rwa siriya mu kiganiro john kerry yagiranye na minisitiri w'imigenderanire w'uburusiya ejo kuwa gatatu kuri telefone yamusabye ko yo- yomusigurira neza icyo uburusiya bugomba gushikako muri icyo gihugu cya siriya john kerry ati kubona uburusiya bubandanya gushyigikira perezida assad bizotuma ibikorwa byo kurwanya imigwi y'intagondwa bitoroha kandi nta nyinshi za politike ku bibazo biri muri icyo gihugu zizoba zigishoboka mwomenya ko uburusiya bwarungitse muri siriya abahanuzi n'abahinga mu bya gisirikare ndetse n'inteko zicungera umutekano mu ntumbero yo gushyiraho ikambi ya gisirikare hafi y'igisagara ca Latakia agace perezida Assad akomeyemwo cyane muri Ukraine igihugu ca Ukraine kimenyesha ko kigiye gusaba inama ya ONU ijejwe umutekano kwaka uburusiya ububasha bufise bwo guhagarika amategeko bivanye n'igihagararo icyo gihugu gifise mu nama ya ONU ivyo Ukraine izobishikiriza mu nama ya bose ya ONU itanguza ibikorwa vy'umwaka itekanijwe mu mpera z'uku kwezi inama nshingamateka ya Ukraine yaratoye itegeko rigamije gukuraho ububasha igihugu c'Uburusiya gifise cyo kubuza amabwirizwa ko arengana mu nama y'umutekano ya ONU ambasaderi aserukira Ukraine muri ONU yamenyesheje kuwa kabiri ko mirongo itandatu n'indwi ku bantu ijana na mirongo icenda na batatu bagize inama ya bose y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bashigikiye ico ciyumviro ca Ukraine Uburusiya buratera buraterera kure ico ciyumviro Ukraine igomba gushikiriza
urakoze Aloyse ku makuru uheje kudushikiriza umutwara zone ya kibago iri mu ntara ya makamba yaraye agandaguwe bamusanze imuhiriwe kuva mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu aho ikibago hamaze gufatwa abasore bashika mirongo itatu n'indwi musitanteri wa komine kibago avuga ko abo basore bariko bafatwa kubera ibijanye n'amatohoza ariko mugambwe msd bo bemeza ko hariko hafatwa abanywanyi b'uyu mugambwe ni inkuru ya tabita mukamusoni
ariko zero nishimwe atwara komine kibago avuga ko ivyo bigoye kwemeza kuko abafashwe barabatagira ivyangombwa canke abafatanywe ibigwanisho ngo hari n'abafatanywe inko yarashe bigira imana bayimbiye mu kinogo abandi bafashwe n'urwaruka rufise karangamuntu zitari mu mategeko naho musitanteri nishimwe avuga ko hafashwe abafise ivyo bagira canke kumvo z'amatohoza mu mugambwe MSD bo bavuga ko muri 37 bemera ko bafashwe bamaze kumenyamwo aba MSD barenga 10 umunyamabanga nshingwabikorwa ku rwego rw'igihugu mu mugambwe MSD amenyesha ko kuva hirya y'ejo aba MSD bagumye bafatwa aho ikibago ku bwinshi ngo hari n'abari mu nama y'umutekano yatumwe ko na musitanteri nyine baca barafatwa ngira mwumvise nk'ibiriko biraba za makamba aho hari abanywanyi bacu babatumye ko mu nama y'umutekano ngira mwaravyumvise bagaca bacagura bakabafata kandi ari inama y'umutekano babatumye ko inama y'umutekano yabaye hirya y'ejo yego hanyuma muri iyo nama y'umutekano baca batangura gufata abantu bacu baje mu nama kuvyo maze kumenya gushika ino saha muri makamba ho nyene muri abo mirongo itatu bavugwa maze kumenyamwo aba MSD 10 n'umwe bafashwe muri abo um, maze kumva ko ahi Bujumbura amaze gushika batatu bashika mu biro vy'iperereza abandi turamenye gushora batwaye mu Nibazonkira Jean Berkimas muhuza bikorwa mu mugambwe MSD avuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe muri iki gihe badafatwa gusa ahubwo no kwica baricwa kandi ku bwinshi bikaboneka ko icwa cane cane ugwaruka kenshi akicwa indongozi z'abandi Nibazonkira asaba umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza gutwarira bose abamutoye n'abatamutoye bose babeho mu mahoro akibaza ko aba MSD barondegwa bohongo kubera aribo biyerekanye cyane mu kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ati niyo bagiye gusaka ibigwanisho hasakwa imihana y'aba MSD gusa ayo makuru mustaneri wa Kibago arayakana akavuga ko abafashwe hari kumvo z'amatohoza kandi abari batwawe ico gihe baciye barekugwa hasigarayo umukuru w'umutumba gusa
barangije kubakira imiryango mirongo itandatu n'ibiri y'abakene bimuwe ahazo kubakwa ikibuga mpuzamakungu c'indege ca bugesera umunyamakuru wacu eric yashitse kuri ayo mazu igihe abo banyagihugu bayashikira ku mugaragaro aremeza ko ari amazu meza ariko ko ikibuga mpuzamakungu c'indege co gishobora kutazokubaka vuba kuko ubu leta yatanguye kugitanga ngo bakirimemwo inkuru twateguriye na eric bagira ubusa inzu mirongo itandatu n'ebyiri imwe ku gaciro ka miliyoni esheshatu z'amafaranga y'u rwanda ku miryango mirongo itandatu n'ibiri niyo yubakiwe abakene bahoze batuye mu murenge wa ririma bugesera hazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege aba bahisemo amazu kuko wari ufite isambu ya menshi ngo yari ihagaze kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana cyenda ubwo twabasuraga ahagana mu masaha ya saa tatu za mu gitondo byari ibyishimo ntangere ku batarigeze babaho mu nzu zirimo iby'ibanze nkenerwa aho ubwa mbere naryamaga navuga nkavuga nese mama ahantu ndi ni hehe nakanguka kuko nagira ngiye gutambuka nkabona mu ariko manga zadenjeje ibi n'ibyo imodoka irimo none ubwo nagiye kumenyera ahubwo bitinze naryamaga rwose nakanguka ndi ahubwo akabiri niyo ntambutse gutya naba ntambutse nkumva nkubisha umutwe ku kibambasi cy'inzu kuko nari narimenyeye kwinjira mu nzu itagira n'inzugi ari urugi rumwe rwo ku muryango n'urwo mu gikari ariko ubu ndakubita urugi nkumva ndi kuvunyagurizamo imfunguzo ubuje gukingura bamaze kuyima bampaye imfunguzo kujya gukingura byarananiye yuko nabyo narinzi namenye gukingisha bwa bugufuri uzi ni inzu ku ruhande ifite ubwiherero n'ubwiyuhagiriro ndetse n'ikigega cyakwifashishwa mu kubika amazi adakunze kuboneka bugesera mu byumweru bibiri bamaze muri izo nzu cyane ko bari baravuye ahazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege ntaho bahinze inzara yavuzaga ubuhuha aba ntitwabasanze mu ngo zabo bacaracaraga hafi yazo turya gutyo tubonye dupfa kubona turamutse gusa mu gitondo tukongera tukagenda dutegereje leta ikizatumarira kuburara bijya bibaho turaburara ariko ese naburara nkajya ku gasozi ngo naburaye ndifata ngaceceka nyine ukagira ngo nariye nyine mfa kuba nafuze kano nk'aka gatenge ukabona nk'uko nakambaye gafuze iyo umbonye uravuga utari umuntu ariko ka wenda nagafurishije iki imigwegwe ibiki kugira ngo gace ntagira n'isabune kwanza kuburara mbese ibyo kurya byo ni ukuvuga kuko ni ukubihabwa n'imana iyo umuntu yabonye uturyo natwo ni ukutubona rimwe mu munsi twakomereje mu mudugudu nyirizina batujwemo mu murenge wa juru aramutse amakuru muduhe ibyarahise ahubwo twaburaye kubera ko twagiye mu manama no kujya kwahira ibintu nk'ibi biraboneka si ibyo kurya yewe ibyo kurya nyine no gushakisha umuntu abibonye nuko arabirya bidahari nabwo umuntu aravunyerera nta kigenda iyo umuntu abonye igikoma nuko ni ukugishakisha nyine nk'uwejeje udusaka wowe hirya iyo akaguhereza ati ushakemo igikoma cy'amasaka
mu koroshya by'igihe giti iki kibazo cy'inzara ubuyobozi bw'akarere ka bugesera hataha inzu mirongo itandatu n'ebyiri bwagereye abazazibamo amafunguro y'ifu y'umutsima ibishyimbo n'amavuta bizamara igihe cy'ukwezi ndetse n'amatera kuri buri muryango nyuma y'icyo gihe bizasaba buri muryango gukomeza kwimenya aba baturage kandi leta yabahaye inka kuri buri muryango ndetse n'igishanga bazajya bahingamo ngo biteze imbere ibikorwa byose byagiyeho miliyoni magana ane mirongo itanu na zirindwi z'amafaranga y'u rwanda kandi ikibuga cy'indege aho kigeze ngira ngo haza iterambere rikomeye aba numva rero akarere ka bugesera ahubwo nyuma y'ikibuga cy'indege kazaba ari umujyi ukomeye ni umujyi uzaba uyigayiga cyangwa uruta kigali cyangwa se bizaba bihuye kuko kiriya kibuga cy'indege kizaba ari mpuzamahanga uwo ni madamu rivera mu kabaranga umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu atanga icyizere kiganisha ku iterambere rirambye ku bimuwe hagenewe ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya bugesera ibi bishobora kutumvikana neza mu matwi ya bamwe kuko hazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege na magingo aya hari abasaga magana ane batarishyurwa miliyoni ziri hejuru ya magana atandatu z'amafaranga y'u rwanda badafite n'uburenganzira bwo kugira icyo bakorera mu masambu yabo ubwo tugategereza tukaja ku makonte bati ntabwo ari gaza ubwo tugategereza bikaba gucuma kuja kubona tubona aho bayagabiye ngo amakoperative n'abashoramari nifuza ko banyishyura amafaranga yanjye bandimo miliyoni n'ibihumbi magana inani minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ayo mafaranga yagombye kwishyura abaturage ahari igiye kubwira ababishinzwe bakihutisha kubishyura madamu rivera mukabaramba oya ikibuga cy'indege yaba atarishyurwamo aya mafaranga ari muri iyi bajeti cyakorwa ni ukugira ngo yihute nicyo umuntu yajya gukora minifura yashyize muri bajeti yagire muri bajeti rero bagomba kuyatanga arahari ahazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya bugesera hashize umwaka n'amezi himuwe abasaga ibihumbi bitatu bamwe mu bimuwe batarishyurwa bahisemo kwimuka bakajya gucumbika mu baturanyi batinya urugomo rwabakorerwa kubera kwisanga mu matongo ya bonyine ubu hateganijwe kuzubaka icyo kibuga mpuzamahanga cy'indege hatangiye guhabwa amakoperative ngo bahingemo nta gihe cya nyacyo kizwi ku gutangira imirimo yo kucyubaka uyu mushinga bamwe bafata nk'uwadindiye urasa cyane n'uw'ahari hateganijwe kubaka sitade y'icyitegererezo ya gahanga kicukiro mu mujyi wa kigali himuwe abaturage vuba na bwangu leta ikaba yarahabasubije mu bikorwa by'ubuhinzi eka ikabagira ubusa ijwi ry'amerika i bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda
mu kiganiro cyerekeye amagara y'abantu turi munsi y'umugenzi wacu eugene mukangusi yaganiriye na muganga eric manirakiza umuyobozi w'intara y'ubuvuzi ya muyinga ku kibazo cy'indwara ya malariya muganga manirakiza aratangura avuga uko icyo kibazo cya malariya cyifashe mu ntara yiwe tumutega amatwi twebwe nk'uko mu gihugu cyose tubona yuko iyi malariya ihari n'iwacu mu ntara iwacu ntiyadusize inyuma cyane cyane muri kariya karere k'amajyaruguru y'igihugu malariya iriyo naho ibiharuro atavuga ngo hariho epidemi donka icyorezo malariya iriho mugabo turagerageza tukayirwanya uko dushoboye hanyuma tugakoresha n'uburyo bwose kugira dushobore kuyikinga abanyagihugu ubu se hafashwe ingamba ki kugira ngo murwanye iyo ndwara
nk'uko mu gihugu cyose iyo ndwara tuzi yuko ari indwara zitegereza kurwanya harafatwa ingingo nyinshi muri izo nganda ashobora kubabwira nk'ingingo iherutse gufatwa ku rwego rw'igihugu nko gutanga imisegetera ku ngo zose ziri mu gihugu ni ukuvuga n'intara ya muyinga yararonse iyo misegetera kugira turabe yuko dushobora gukinga malariya niyo nzira ya mbere yo kurwanya malariya ihari no mu ntara ya muyinga niyo kubanza kwikingira malariya imbere y'uko tuvura abarwayi baba baje bafashwe n'iyo ndwara ye muratubwira ko kwikingira aricyo kintu cya ngombwa mu kurwanya indwara ya malariya hakoreshejwe nk'ubwo buryo bw'imisegetera inziramibu ziteye umuti ibindi bikorwa byafasha mu kurinda iyo ndwara ya malariya ni nk'ibihe ubundi buryo bwo kwirinda ikiza cya malariya harimo uburyo bwo gupompa mu mazu kugira dushobore kwica iyo mibu iba yinyegeje mu mazu imibu iba yinyegeje mu bisanzwe ubundi buryo ni ubwo guhimiriza abenegihugu ukuntu bategerezwa kwirinda malariya tukaza turabahimiriza dukoresheje babaremesha kiyago bari ku mitumba tukabigisha tukabereka yuko ibisanze iruhande y'amazu yabo cyane imidengeri y'amazi yuko dutegereza kuza turabikura ibyo rero turabibabwira kuko tuba tubona amezi cyane cyane amezi usanga malariya yabaye nyinshi ari amezi usanga ari amezi y'imvura cyane cyane ukwa kane ukwa gatanu ukwa gatandatu aho turakunda kubona twaronse ibiharuro byinshi by'abarwayi ba malariya cyane mu kwezi kw'icumi kw'icumi na rimwe n'ukwa cumi na kabiri bukibuke turasangamo malariya naho yaduze nicyo gituma rero tuca dufata ingingo yo kwigisha abenegihugu mu misozi duciye kubaremesha kiyago kugira bashobore kuza barikingira mu kwigizayo ibyo bishamba mu kwigizayo ibyo bitengeri by'amazi hanyuma nyuma tugaca rero tubabwira yuko bategereza kuza barakoresha imisegetera nk'uko twayibahaye ariyo kuryamamo atari imisegetera yo kuja kuroba amafi cyangwa gukora inzuki z'inkoko kuko n'akanatsinda turafise n'abaremesha kiyago ku mitumba yose bategereza kuza barabereka ukuntu iyo minyu segetera bayisasa bayimanika kugira bashobore kwiryamamo neza
iyi misegetera kandi iracyatangwa ku buntu
imisegetera gushika iyi saha mu ntara ya muyinga itangwa ku buntu twagomba dusubire tumenyeshe abariko baratwumviriza yuko iruhande y'uko hatanzwe imisegetera ku bantu bose mu kwa gatandatu kwa bibiri na cumi na kane ni uko n'ubu tubandana tugatanga imisegetera ku bana baza gucandagishwa tugatanga imisegetera ku bakenyetsi birungenze baza gupimisha imbanyi zabo abo rero iyo baroshe imisegetera biradufasha yuko mu gihugu hagati imisegetera iguma ihari na cyane cyane kuri iyo migwi y'abakenyetsi iyo migwi ikunda gufatwa na malariya y'abakenyetsi birungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu umusegetera tuca turayisubiriza ntitwitanga rimwe ritsima nga mu ntara iwacu ku myaka amaze ndi mu ntara ku rwego rwo kurongora intara imisegetera yari imaze gutangwa bwari ubwa mbere kuko mu bihumbi bibiri n'icyenda hari hatanzwe iyindi misegetera ni ukuvuga mu myaka ine itanu haba hatanzwe iyindi misegetera iyo ni porogaramu rero ubushikiranganji bwacu usanga bugumana ku muzirikanyi y'uko buza burasubiriza imisegetera iba yononekaye murakoze muganga eric manirakiza kuri ibi bisobanuro muduhaye
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'ikiganiro cerekeye siporo twateguriwe na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse muri iki kiganiro turavuga muri make ku mikino olympique yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane no ku gikombe cy'isi cya rugubi ikaze mu kiganiro cya siporo komite mpuzamahanga olympique siyo mu magambo ahinnye yaraye itangaje imijyi itanu izatoranywamo umwe uzakira imikino olympique yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane iyo mijyi ni budapest yo muri hongiriya hamburu mu budage paris mu bufaransa rome mu butaliyani na los angeles muri leta zunze ubumwe za amerika itora rizaba mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi muri iyi mijyi itanu itatu ntirakoresha imikino olympique na rimwe ariko paris yayigize rimwe mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na kane naho los angeles yayakiriye inshuro ebyiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kabiri no mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na kane imikino olympique burya irahenda yitwara amafaranga menshi usibye ayo umujyi uzayikoresha uzashyiramo perezida wa siyo thomas bar yarayatangaje ko siyo nayo izashyiramo amadolari miliyari imwe na miliyoni magana arindwi ijwi rya amerika imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi cya munani cya rugubi izatangira ejo ku wa gatanu mu bwongereza ninde uzakurikira nouvelle zelande igifite uyu munsi ifirimbi ya nyuma izabyerekana ku mukino wa nyuma ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi gutaha kwa cumi muri iki gikombe harimo amakipe makumyabiri afurika ihagarariwe n'ibihugu bibiri afurika y'epfo na namibiya ayo makipe makumyabiri agabanije mu matsinda ane azabanza guhiganwa noneho abiri ya mbere akaba ariyo azajya muri kimwe cya kane itsinda a rigizwe n'ubwongereza fiji peyidogal urugwe na australia itsinda b ririmo afurika y'epfo ubuyapani samowa leta zunze ubumwe za amerika na ecosse itsinda rya gatatu rigizwe na tonga georgia nouvelle zelande argentine na namibia naho itsinda d ariryo rya kane n'irya nyuma ririmo irlande canada ubufaransa ubutaliyani na rumaniya umukino uzafungura iki gikombe cy'isi cya munani cya rugubi ejo uzahuza ubwongereza na fiji kuri stade twikenham i londres saa tatu y'ijoro aho ngaho i londres nyuma y'imikino y'amajonjora azaba nyine mu matsinda uko ari ane imikino ya kimwe cya kane izatangira ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwa cumi igikombe cy'isi cya rugubi gikinirwa buri myaka ine kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi inshuti zacu ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
gukomeza iterambere mu by'ubutunzi mu karere ko muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara ni ikintu leta zunze ubumwe za amerika zishimikiyeho cyane umugambi ujejwe korohereza ubudandaji hagati ya amerika n'akarere ka afurika african growth and opportunity act mu mfunyapfunyo agowa akaba ari wo mugambi mukuru ku vyerekeye ubudandaji n'akarere ka afurika ibiharuro vyerekana ko hari ukumvikana muri afurika no muri leta zunze ubumwe za amerika ko uruja n'uruza mu vy'ubudandaji atantambamyi no kwongereza imitahe mu mahanga ari ibintu nkenerwa kugira bitume haba iterambere mu by'ubutunzi no kugabanya ubukene kongere ya amerika yemeje itegeko ryashizeho umugambi wa agowa mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri umugambi watumye ibidandazwa bitari bike bivuye mu karere ka afurika byinjira ku masoko ya amerika bidatanze amatagisi umugambi wa agowa warashoboye gufasha ibihugu byemerewe muri uwo mugambi kuwukuramo inyungu birashobora gushorera ibidandazwa muri leta zunze ubumwe za amerika uwo mugambi wongera utuma haboneka ubuzi n'iterambere mu butunzi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ibidandazwa atari bitoro ibihugu vya afurika vyashoreye muri leta zunze ubumwe za amerika hisunzwe umugambi wa agowa vyashitse ku miliyaridi zine n'imiliyoni amajana ane z'amadolari mu vyiyongeye hafi y'inshuro amajana abiri na mirongo itanu ku ijana umuntu abigereranije no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ukwiyongera kw'amahinguriro atari ay'ibitoro vyatumye haboneka ubuzi bugera ku bihumbi amajana atatu mu bihugu bikora inyungu mu mugambi wa agowa akamaro k'umugambi wa agowa byatumye uwo mugambi ushigikirwa bikomeye muri kongere ya amerika muri iri ci kongere ya amerika ikaba yasubiye kwemerera uwo mugambi kubandanya mu kindi kiringo c'imyaka cumi ivyo vyerekana ukwiyemeza kwa amerika ku migenderanire ikomeye y'ubudandaji hagati ya amerika n'akarere ka afurika no ku vyerekeye gushigikira iterambere mu butunzi ryo mu kiringo kirekire kiri imbere ry'akarere ka afurika itegeko rishasha rya agowa ryarongeye ko ingingo isaba gukomeza uruhara rw'abapfasoni mu iterambere mu vyerekeye imibano politike n'ubutunzi mu karere ko muri afurika munsi y'ubugaragwa bwa sahara ivyo vyemeza uruhara rukomeye rw'abapfasoni mu karere ka afurika
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije aloyise
muri burkina faso inama ya onu ijejwe umutekano ku isi isaba ko perezida wa burkina faso n'umuminisitiri wa mbere w'icyo gihugu bagizwe imbohe ejo kuwa gatatu n'abasirikare bacungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu bari kugwa bidatevye ban kimun umunyamabanga mukuru wa onu amenyesha ko uko ari uguca kubiri n'ibwirizwa shingiro rya burkina faso umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni nyene ban kimun aranegura ingene leta ya hongiriya iriko irafata impunzi ban kimun amenyesha ko izo mpunzi ziriko zihunga intambara n'ubwicanyi mu bihugu vyazo ko bakwiye gufatwa nk'abantu muri siriya sekretari wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry abona ko imfashanyo mu bya gisirikare uburusiya buriko buraha siriya byerekana ko uburusiya buri mu ntambara ku ruhande rwa siriya
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federica nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi mugira amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
ndabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani gushika muri uyu mwaka turimwo abana bandura indwara y'ubukangwe bagabanutse gushika ku bice mirongo icenda n'icenda ku ijana ku isi ivyo vyatumye abantu baharugwa ku miliyoni icumi batambuka neza kandi bari gushobora kumugazwa n'ubukangwe abana bashika umuriyoni n'igice ntibabaye bagihitanwa n'iyo ngwara nk'uko ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ribimenyesha naho biri uko umwana umwe gusa acibonekeza ko afise indwara y'ubukangwe muri kino gihe ashobora gutuma abandi bana bo ku isi bayandura aha ni mu gihe mu myaka cumi iri imbere hashobora kwandukirwa abashika ibihumbi amajana abiri uko umwaka utashe nk'uko ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ribandanya ribimenyesha ivyo biruko mu gihe ibihugu nka nigeria afghanistani hamwe na pakistani vyari bikigeramiwe n'indwara y'ubukangwe muri uyu mwaka uheze tumenyeshe kandi ko ico gihugu ca nigeria arico conyene muri afurika cananiwe gutuza indwara y'ubukangwe imvo ni umwitwarariko muke w'abajejwe intwaro ku nzego zo hasi iyindi mvo ni uburyo budakwiye bwo gutanga urucanco mu gihugu cose nk'uko bivugwa n'ishirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo ku isi unicef mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu uburundi bwari bumaze kurwanya indwara y'ubukangwe gushika ku bice mirongo icenda n'umunani ku ijana ishirahamwe oms rihanura uburundi kwama bwarikanuye kugira ntibusubire inyuma kuri iyo ntambwe na rijya buri mu karere gakunda kwibonekezamwo intambara nk'uko muvyumva mu kiganiro kira c'uyu munsi tugira turabire hamwe ibijanye no gukinga indwara y'ubukangwe kugira iranduranwe n'imizi kuri mikro muri kumwe na jewe inamahoro hayisa liliane kaze muri kino kiganiro kira mu gutangura ikiganiro cacu nyezina umvirize ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira icokorwa mu gukingira indwara y'ubukangwe ibibondo vyacu kugira iranduranwe n'imizi ruganira na mugenzanje alain ive irankunda leta yoshiramwo uburyo bwinshi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira ngo yorohereze incanco zishobore kuboneka ababyeyi bose bokwitaho gucandagisha abana hama ntibagire ubunebwe hariho nk'abavyeyi usanga biyo mu misozi yo rukuru usanga bategereye igisagara usanga batazi ibintu vy'incanco babandi usanga bavyarira muhira nosaba ko boza batanga inyigisho kuri barya bavyeyi mu gihe ashoboye kuvyara aca ashobora gutwara umwana we bazamucandika kuri ayo meza rero icyo mbona cyokorwa ni uko ababyeyi bose bokwitaho gucandagisha abana ntibagire ubunebwe kuko hariho benshi usanga bagenda bagira ubunebwe bwo gucancisha abana mu gihe gikwiye umuntu wese yoba yibungenze uguma yitwarika kwa muganga kuko iyo umwana avutse ashobora gukurana ubuzima bwiza bivanye nuko aba yarakingiwe kuri ivyo bintu vyo gutanga incanco buri muvyeyi wese yogira uruhara rukomeye rwo kumenya yuko ubuzima bw'umuntu canke ubuzima bw'umwana wiwe butegerezwa kubaho kandi akagira aho ageze bivanye n'ico kintu aba yamukoreye igihe kigeze c'umwana akamutwara bakamuha incanco mbona yuko abavyeyi hanini bomanza bakabona yuko uwo mwana bavyaye ari uw'igihugu bikava kuri bo kugira bamujane kwa muganga leta ikabona yuko uwo mwana avutse ari uw'uburundi izo ncaco bakazishira ku mavuriro yazo amushikane bitamugoye
ingwara y'ubukangwe iterwa n'umugero ufatira mu bwonko utuma umubiri umugara ukanyunyuka mu mwanya muto muri rusangi iyo ngwara yandukira bivuye ku isuku rike ukuyandukizanya ahanini bica mu micafu twandura dukuye mu tuzu twa sugumwe ku mwanda mukuru rimwe na rimwe umuntu ashobora kuyandura mu modoka igendamwo abantu benshi mu kwihereza amazi canke ifungurwa nk'uko bivugwa n'abahinga mu vy'ubuvuzi ibimenyetso vy'ingwara y'ubukangwe ni umucanwa ukuda kudahwa hamwe no kudadara izosi nk'uko abahinga mu by'ubuvuzi babandanya babimenyesha twibutse ko atamuti uraboneka wo kuvura indwara y'ubukangwe urucanco niyo nzira yonyene rwo kuyirinda kugira twumve neza ibijanye no kurwanya indwara y'ubukangwe tega amatwi tohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagiriye mu gisagara ca Bujumbura
Ico kibondo mwumva gikwije umunsi umwe w'amavuka cazanywe n'umuvyeyi ku ivuriro rito rya leta ryo mu Kamenge muri komine Ntahangwa intumbero ikaba ariyo kugikingira ingwara y'ubukangwe biciye mu rucanco rwayo ukubahiriza imisi yo gushikana umwana kwa muganga kurava ku mwitwarariko uranga umuvyeyi kukaba nkako ni gutegura kazoza keza k'amagara meza y'ikibondo nk'uko Janine Karire avuga inyigisho zitanga umuco ku bijanye n'icanco zitangirwa ku mavuriro abavyeyi barazifatirako mu kunyarukana umwana ku rucanco rukinga ingwara y'ubukangwe twumvirize janine karire umuvyeyi w'imvyaro zibiri ko babitwigishije tukamenya yuko nyine umwana akivuka bategereza kumucancisha urucanco rw'ubukangwe birimo akamaro kanini cyane kubera ko umucanshishije umwana ntagenda agwaragurika indwara nyinshi rimwe na rimwe abagabo ntibahuta bibutsa abakenyezi amasango yo gucancisha ikibondo iyo ikaba inkurikizi y'uko umuvyeyi ashobora kuzana ikibondo ciwe ku rucanco atevye bivuye ku bikorwa vyo kwisumamwo aba yiriwemwo nk'uko esperance ntunzwe n'imana avyemeza ikindi cibonekeza n'ubunebwe buri mu bavyeyi bwo kudasuzuma buri gihe agatabo bahabwa n'amavuriro kerekana icanco umwana aba agezeko nk'uko mariya kadoyi atubwira ugufata nka nkama imisi amavuriro yahariye kuronsa incanco abana ni ngirakamaro esperance ntunzwe n'imana umuvyeyi avuga ati ndaba iminsi biheze n'iminsi bakira abana nashoboye kuzinduka kubera kubyita nkari byiza kugira umwana agire amagara meza ukwisunga impanuro kw'abavyeyi zibatumirira kuvyarira kwa muganga vyofasha ko abavyeyi birinda inzitizi zibabuza gukingira ubukangwe ikibondo ivyo vyofasha kandi no kuronsa amama ajanye n'urucanco rwa mbere ikibondo kikivuka kubw'abavuzi twaganiriye tumenyeshe ko abaremesha kiyago basanga abavyeyi mu mihana kubigisha akamaro k'incanco z'ubukangwe muri ako karere ka kamenge ariko rero imyitwarariko irengeje mu kubaho kwa misi yose kw'imiryango ituma idashikirwa n'inyigisho ku rugero rushimishije imvo nuko akenshi abavyeyi bataba bari muhira bompi nk'uko abo twaganiriye bavyemeza icobaye ciza ni uko igikorwa co gukingira indwara y'ubukangwe umwana coba nyamukuru ku bavyeyi albert bigirimana arongoye ivuriro rya kamenge arabitubwira turahimiriza ko abakenyezi bose bagaherekezwa n'abagabo babo iyi nyigisho inyigisho tubahaye bazumvire hamwe bazisigure n'abandi kugira ngo dukenera yuko rero abavyeyi b'umwana aribo bamwizanira umupapa n'umumama bakazana ikibondo ku rucanco ibintu biruko mu gihe incanco zitigera zibura kuri iryo vuriro riri mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura ico twomenya ni uko umwana ataronkeje urucanco rukinga ubukangwe ashobora kumugara akarorero ni bernadette nzokira yafashwe amugara amaguru yose uyo mwigeme ageze ku myaka mirongo itatu n'umwe ababazwa n'uko yamugaye kandi mwene urwo rucanco rutangwa ku buntu ku mavuriro ukutigira sindabibazwa igihe cose bikenewe ko umwana akingigwa biciye mu ncanco niyo mpanuro ihabwa abavyeyi evrine nibogora yamugaye amaguru bitewe n'ingwara y'ubukangwe atera kamo avuga ati umwana ubwo buzima bwiwe mu bisanzwe babahimirije kuko kwa muganga bogenda kwa muganga bagakora ibyo babasavye ingingo zikomeye zo kujijura vy'umwihariko abavyeyi mu bijanye no gukingiza abana ingwara y'ubukangwe ku mwanya wabigenewe na kamo gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ronyanganda sida
amasekezo yo kurwanya indwara y'ubukangwe yatumye iyo ndwara izimangana ku mugabane wa amerika iburaya hamwe no mu karere ka pasifike kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ishyirahamwe rotari ryo muri amerika rikorera ku isi yose ryaritanze mu kurwanya iyo ndwara muri afurika mu kwagwiza uburyo bwinshi byongeye iryo shyirahamwe rotari ryarashize ingufu nyinshi mu guhimiriza amareta ikindi ritasize inyuma ni ugushigikira mu gutanga abakorerabushake mu guhimiriza abanyagihugu abanyagihugu mu kibano nk'uko amakuru y'iryo shirahamwe abimenyesha ibihugu bihana imbibe bikwiye gufatira ingingo hamwe zo kurinda abanyagihugu bavyo ihanahanwa ry'iyo ngwara y'ubukangwe nk'uko ishirahamwe mpuzamakungu onu ribihanura kugira twumve neza ibijanye n'ingene tworandurana n'imizi ingwara y'ubukangwe mu bibondo tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga egide n'intunze yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara zifata abana aganira na mugenzanje ara ive irankunda muganga jide n'intunze ndabaramukije ndabaramukije nawe abavyeyi botegera mwiki mu gihe bumvise ko gukinga ingwara y'ubukangwe ku mwana ari ikintu gihambaye ico abavyeyi botegera uko bwa mbere na mbere banza kumenya yuko ingwara y'ubukangwe ari ingwara iteye ubwoba cane mbwa yindi nkuru nziza novuga yerekeye iyo ngwara nyene ni uko iyo ngwara bashobora kuyikinga bakoresheje urucanco maze kumufata ntawe ishobora gukira umuvyeyi vy'ukuri yo kwitegurira gute isango ryo kuja gucancisha umwana na cane cane ko tuba tuzi yuko mwene izo canco ziba ziri mu bitegura akazoza keza k'umwana ukuntu umuvyeyi yozitegurira umwana ahejeje kuvuka urwo rucanco bashobora kumuha ageza kuvuka ubwo nyene iyo yagiwe amahirwe yo kuba ariko yavukiye amuganga atabagira yavukiye muhira urwo rucanco bashobora kumuha ubwo nyene baje kumuha rero baca bamusigurira bati kuri isango ikurikira uzoca ugaruka tuma urundi rucanco gaca gumaza mwe bimwandikira gushika incanco zibe zikwire hari incanco zine bwa mbere aruronka akivuka uwa kabiri aca aruronka aheze ukwezi n'igice uwa gatatu akaruronka aheze amezi abiri abiri n'igice ubundi agaca haheze amezi atatu n'igice urundi ashobora kururonka umwaka uheze hameze agaca zironka haheze imyaka itanu n'itanu ariko izihambaye nizo zine za mbere urashobora kwizigira neza yuko iyo ndwara itazoshobora kumufata bishitse naho umuvyeyi agasimba nka zibiri muri izo zine hari amahigwe novuga mabi ashobora gutuma umwana afatwa n'indwara y'ubukangwe atazi kwija izo zine iyo ndwara irashobora kumwandukira mu migambi leta isanzwe ipanga yo kugira ibyo bita amakampani de vaccination mu gifaransa baraca ahantu bakabaha bakavuga ati abana bose baba batakurikije iyo porogaramu y'incanco zine bace baza umwana agakura atigeze aronga urucanco rukinga ingwara y'ubukangwe hari uburyo butomoye novuga inyifato ashobora gufata uwo mwana gotuma umwana kudafatwa n'iyo ngwara hari ubundi buryo turetse urucanco ubundi buryo buhari tagira ayo mahirwe yo kuronka urucanco iyo ngwara imufashe amumerera nabi rwose mbere y'uko urucanco ruboneka abantu baragwara cane bakaba barapfa ku bwinshi kuko iyo ngwara imaze kugufata nta muti uyivura uhari itakwishe irakumugaza ubuzima bwawe bwose abana bose bavutse bategezwa kuronka kandi ku isi yose nico gituma umwana wese avukiye kwa muganga ubwo rucanco agenda ruronse yari umwana kwa muganga ni vyiza cane kuko ahejeje kuvuka rero n'ibindi bashobora mugira nk'ibyo vy'incanco mu bihe nk'ibi aho usanga hirya no hino twavuga hari nk'umutekano muke haba hakwiye nk'ingingo zihe na cane cane dukorohereza nk'abavyeyi gushikana abana kwa muganga nibaza yuko naho umutekano utari mwinshi cane abantu bagiye kwa muganga kenshi barawubahiriza nta mutekano aba ari muke umuntu wafise nk'umwana agiye atingiye kuvuza umwana nta muntu umwe ashobora kumutangira ico twohanura nuko vyobandanya uko nyene ndabakengurukiye ndabakengurukiye namwe
kazi kuu atacho wigeze unyuma
arakoze ara ibirankunda kuri ayo majwi nico kiyago adushikirije tumire amatega gato mu kumviriza kano karirimbo gahayagiza umuvyeyi yitayeho amagara y'umwana wiwe karirimbwe na steven sogo
ngiye kukuraba ah, kukwitaho niyagire icubura zuza wambekwe nezerwe wivuga amazina uzofatwa neza wishime wihaye imbere sinzokwigera nakora imbere kandi nawe utandika nzogukunda mama zogukunda
iyi ni ijwi rya amerika muriko murumviriza ikiganiro ni kira uno munsi tukaba turiko tuyaga ku bijanye n'ingene twogwanya indwara y'ubukangwe mu bibondo gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
shaka kumenya uko indwara y'ubukambwe ifata abana bato ni indwara iterwa na kavirusi gatera ubwonko bw'umwana cyane cyane batarakwiza imyaka itanu umwana aragira ubushuhe mu nyuma ukabona ko ari umwana afise inguvu nkeya akameneka umutwe akadahwa hama mu nyuma umwana akakubwira yuko ababara ingingo zose mbaza ndakwishura
nk'iyo urwaye indwara y'ubukangwa bashaka guha urucanco ukira ntuca ukira buno nyene kuko ziriya ncanco abana baronka bakivuka nizo zibakingira ubuzima bwabo bwose ku ndwara y'ubukangwa iyo bamuteye urwo rushinge bushobora kugabanura ibimenyetso ariko nta kuvuga yuko uca ukira burundu mbaza ndakwishura
abantu benshi iyo bagwaye indwara y'ubukangwe baca bamugara nicyo kimenyetso cyayo ego cyane iyo indwara y'ubukangwe ifashe abana ikintu cya mbere kibonekeza niko abantu buzibone batagishobora no gutambuka kandi ibyo byibonekeza mu masaha makeya mbaza ndakwishura
iyo ababyeyi babonye umwana amugajwe n'ubukangwe baca bibaza ngo ni uburozi iyo uzi yuko umwana wawe ataronse incacu zikwiriye kandi ukamenya yuko umwana wawe ashobora kwandura iyo ndwara atanga kugira ivyo bimenyetso mwirukane kwa muganga ntiwirukire mu bintazi kugira ushobore gukiza umwana wawe n'ingoga na n'ingoga
turashishikara n'ubu duha umwanya umutumire wacu muganga anita munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku mugwi wa kabiri w'ivyo bibazo mbaza ndakwishura ni kuki banka gufatira ibihano abavyeyi banka gucandagisha abana hakiri kare iyo umubyeyi aba yarigishijwe akamaro k'incanco akabirengako yarakwiye guhanwa kugira abere akarorero abandi batahure yuko bakwiye kugira uko bashoboye kose kugira abana babo bagire amagara meza nta handi atari gukurikiza impanuro zo kwa muganga mbaza ndakwishura
ko hariho abandi usanga bamugaye amaboko cyangwa bakabaha abakehabwenge bihuriye n'ubukangwe ari ubwa mbere abavyeyi baba babizi babikurikirana kuko nabo nyene igihe bariko barakurikirana imbanyi yabo bababwiye ukuntu bategeza kwifata mbere niyo bibarutse bakumviriza ziriya mpanuro baronswa iyo bagiye kuraba umuganga nibaza yuko leta yogira inguvu cane kugira ishishikare kumenyesha abavyeyi akamaro k'incanco mbaza ndakwishura
hari n'ibindi usanga umwana amugajwe n'ubukangwe ababyeyi bakaguma bavuga ngo ko ari kutonka neza ibyo bari ibyo si byo namba kuko kugira umwana akingigwe neza indwara y'ubukangwe ni uko aba yaronswe za canco zikwiriye kugira umubiri wiwe wikingire mbaza ndakwishura
hariho ingaruka zishobora kwibonekeza iyo umwana batamuteye urucanco rw'ubukangwe ingaruka umuntu agenda kuzibona iyo indwara y'ubukangwe ayigwaye kandi akuze niba abavyeyi usanga baragize urucanco rumwe urundi bakagwihoza canke ntibageze bagira urucanco na gatoya ingaruka rero ziribonekeza no ku bantu bakuze ushobora kwandura iyo ngwara naho uzoba ukuze
zamani mbesa kuwa usiwe nasaka mama niko pale tu yako nakuomba furaha ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo urwaruka rumutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura gusiba urucanco rwo gukingira umwana ubukangwe ni nko kwica ubuzima bw'umwana gusiba urucanco rw'ubukangwe eka n'izindi canco zose ziba zarategekanijwe kugira umwana akurane amagara meza umuvyeyi wese azisivye aba ari karonona kazoza k'umwana wiwe mbaza ndakwishura
ko hari n'abantu usanga barize ariko ugasanga abana babo barwaye ubukangwe birashobora gushika umwana arashobora kuba ego n'ivyaronse urucanco rumukingira ingwara y'ubukangwe ariko mu gihugu hagatera ikiza c'ingwara y'ubukangwe kenshi muramaze kubona ko bahimiriza abavyeyi ngo bagaruka n'abana bari munsi y'imyaka itanu ngo babasubire babatere urundi rucanco hari abo bishika umuvyeyi akavyirengagiza ariko nyangwara nawe umwana yomufata ntiza kumubabaza nka wa wundi atageze aronka urucanco mbaza ndakwishura
mbega none urucanco rw'ubukangwa rutanga kangahe ku mwaka ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ryategekanije yuko abana bose baronswa incanco kwezi n'inusu amezi abiri n'inusu amezi atatu n'inusu iyo umwana aronse izo ncanco zitatu mu buto bwiwe nta nkeka yuko aba aronse ikintu kimukingira iyo ngwara gikomeye cane kandi bisabwa yuko n'ahajya hatewe ikiza c'ubukangu bahamagara abavyeyi bakazana abana babo bagasubira bakabatera kuko iyo ncanco ntaco yonona mu mubiri hagimufasha kurushirizaho kuronka inguvu zo kurwanya iyo ngwara nataka tuishi mie na weye kwa raha
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubu nyene tumira amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo gahayagize umuvyeyi yitayeho amagara y'umwana wiwe karirimbwe na steven sogo
zogukunda
duha ijambo abanywanyi bacu umusore yatwandikiye yitwa john abaza ati amavuta yitwa girlfriend yoba agira ingaruka mbi ku rukoba mwumvira ubwoko bw'amavuta atagira ingaruka mbi ku bantu muganga anita munyana twishurira uyu munywanyi john amavuta yo kwisiga ku mubiri yitwa girlfriend aragira ingaruka mbi kuko abantu bayisiga baraheza bagahinduka umubiri bakagira umubiri uhinduka ukagoma kumera nk'umubiri nk'uw'abazungu umubiri wawe uri kurononekara rero ubwoko bw'amavuta butonona imibiri amavuta yita vaseline
zogukunda
turashimira umunywanyi wacu john twizere ko inyisho hawe na muganga zigize ico zibafashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutso ya ba sokuru w'uno munsi uvuga uti nawe usomera induru iriko iravuga bikubwiye iki
bikubwiye iki
gusomera nibaza yuko ari nko kunywa amata bashatse kuvuga yuko nta muntu ashobora kuba ariko arafungura iruhande yiwe hariho abandi bantu byasaba yuko abafasha bikubwiye iki
bavuze ati ntawe usomera induru iriko iravuka ntusomere abandi bariko bararira nawe uyo mwibutso usigura gute bikubwiye iki
kuko uriko urafungura ndi ko bararira ndibazane ntuvyo gutemba ku mubiri ngo bimanuke neza kimwe gusa nimba uriko urasomera ubona wonde reka ararira ntawe umumanyurire kuko nawe agira ubuzima bwiza nkuko nawe ukura agira ubuzima bwiza arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye n'ingene ingwara y'ubukango yoranduranwa n'imizi mu bibondo nshimiye alain ive irankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atatu na cumi n'icenda ijana na mirongo itanu na rimwe canke kuri mirongo irindwi na gatandatu mirongo ibiri mirongo itatu n'indwi mirongo icenda canke kuri mirongo irindwi na zitanu mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe raisa liliane inamahoro naho
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
mama yajyaga ambwira mwana wanjye icyo baduka gana ishuri fata urubaho kwiga byagira akamaro nkiga nyiri ubwo nkari kwepa nkari kwepa nkajya guceza mineriva iyo nkayibyeta abo twiganye bararangije badukuje ayo maseve nanjye ndaho nkanuye amaso ninjye shomeri w'i kigali yebabawe Tanga agatego, tanga agatego, tanga agatego karanga iby'umujyi byanjye byananiye. Tanga agatego, tanga agatego, tanga agatego muri yo. ngira ibyagoze kugusura inzu akayisangana amatapi ubwo ibikweta akabita hanze agasigarana amasogisi iburyo umweru ibumoso icyatsi boshye umufana wa kiyovu abana baza bakamuhunga bati dusuwe n'umusasi ukabona uwambaye n'agakoti keza yananigirije ariko mu nda nta kigenda bitse ibanga n'umuyaga ye babawe tanga agatego tanga agatego tanga agatego karanga iby'umujyi byanjye byazaniye tanga agatego tanga agatego tanga agatego muri yo ebana mugana ishuri mwese tanga agatego uburyo icyo uzabura gitegura e kandi mama yaravuze tanga agatego mufata ikaramu umwana wanjye uzatsinda umugayo E tanga agatego tanga agatego tanga agatego karanga iby'umujyi byanjye byazaniye tanga agatego tanga agatego tanga agatego E tanga agatego tanga agatego tanga agatego karanga iby'umujyi byanjye byazaniye tanga agatego tanga agatego tanga agatego muri yo
nshuti twazindukanye namwe mucugurura amaradiyo yanyu iri ni radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
Teta, teta, tanga gatego, senore, titira.
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu kugeza saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo